They talk say kabiyesi and akure elders don dey get meeting again They don get another alignment They don meet up again oh. who know wetin this one come be about wahala wahala They talk say akure elders and kabiyesi don meet up on matters about queen Nomi's return oh. say they wan make queen Nomi make she return completely for palace no be temporary visit and go no be the one wey you go just visit constable royal manor waka dey go back again dey wan make e remain for akure um, um, ileife completely make e no dey comot again say he don go i go come back so so time you know that kind thing no say kabiyesi no want that one again say he don start discussion on how they go keep her for palace completely welcome back to my youtube channel my wonderful sweet people hope say una dey alright if na di first time you dey join us for this place we say welcome welcome welcome Now here we dey drop all the juicy information about wetin dey happen for the palace of ife make you no forget to hit on the subscription button and also try to turn on di notification bell so that as we dey drop gist you sef go dey get notification and you go see am sharparly sharparly and to our old subscribers we say thank you we dey appreciate una una well done o oh. omo dey say no be small matter o oh. say The Akure elders and Kabiyesi don't enter another meeting. This one now, they, they hide the meeting. They just they do and ankumkum by small small way inside palace. They say um, DG of Akure sent some trusted elders to Kabiyesi. As you know now, Kabiyesi no go dey out all the time They go Akure. He's a first class monarch. So they no go dey feed they allow and they dey out that kind waka. You no go dey express every time na him go out come. Based on who him be, so dj of akure come send some kind people wey e trust make dem come meet am make dem discuss further on the matter wey still dey at hand dem say dey come o oh, say dey wan come talk the matter make dem for finish the traditional rites wey dem need finish up before queen nomi fit come stay for palace from wetin we hear dey talk say dem never even collect back di dowry wey kabiyesi kabiyesi never collect back im dowry wey im pay akure elders never give am back so like this na just say make dem do some kind of things wey remain make dey for marry her back make she dey dey back palace make she come dey there no be every time she go visit she go come go this one na she go come dey stay palace completely hmm dey say no be small matter o oh. say pepper body wan kill people. say plenty people wan die for this matter say no be small tin o oh. anger issue don dey do the whole olorisi dey say miriam and Loba, wey dey hear say di tin dey sup inside palace dem sef don come try dia luck say olori oh, miriam don even try her luck she don come make she for enter. make she go say maybe she wan come claim say she wan go say hello to kabiyesi you no hear say you dey with pipo make you comot make dem go make you come dey say di security dey no gree am enter. dey bounce her comot back olori oh, tobi philip too ah she sef don carry her two left leg go too make the their plan no pass to scatter the meeting so that you know say anything wey concern say queen nomi go come inside palace dey give them high blood pressure wetin dey dey run from na only them know say she sef don come try her luck dey still bounce her comot back These women are their own eh so wetin you go earn if you scatter this meeting now dey talk all of them dey fear o oh. say you know say if queen nomi come inside now wetin be their position especially olori um, Miriam, say wetin go be her position for inside palace again say if olori um, queen nomi come back to di palace now dey gatz dey drag position wetin she go come be for inside palace what will be her position na be wetin she don dey wonder and olori tobi philip wey already dey claim say na she be di queen of di world wey she don balance now how she wan take cope if kabiyesi come dey give only queen naomi at ten tion she no even dey around na im dey dey give am dis kain at ten tion if she come stay inside palace how dey go take survive am and ah, plus all the ones wey dey do winshi winshi all the ones wey dey carry juju up and down queen nomi go come dey pray up and down come dey pray pray when people dey try do their own juju go come dey spoil wetin dey do dey go use something hold oh, kabiyesi you go go comot am ah ah say this one no go work well for dem na why dey no even like the plans at all but be it as it may o no matter wetin dey dey do dey say kabiyesi and di akure elders don really dey discuss di matter dis one wey dey dey do no really concern dem their own na make dem discuss know di way forward so dat queen naomi go come inside kabiyesi no even just wan hear say e no dey by im side e wan make she dey around am o e no wan dey find am every time so every time you go dey form dey find eh, how e go take carry um go dey meet dem for akure Every time she go just come temporary happiness na im go get the next minute she don go back akure say e no like am say e wan make she dey say e wan marry am back make e dey palace make e dey get joy say all this end time oloris dey give am headache say you e no dey do with this ones again They don too do say make e for get small peace for palace o oh and all these other oloris now they no they even hear this one when they dey talk their own they pepper them for body They cannot deal They no even wan hear anything. wey concern say queen no me want come back for palace because e go hinder plenty plenty matter for where them dey oh. everybody get disadvantage inside her coming back say they no even wan hear am olori miriam go where they don claim say na me be first wife na me be up to eh, the highest highest wey dey talk say queen nomi no go fit come back palace say kabiyesi no fit get back with queen nomi if e come happen wetin go come do her steeze eh wetin she go come do how she wan take represent for outside again den olori tobi philip one day claim say na she be the highest highest na she born twins na she be the only sweet queen say if queen nomi young she sef she young if she tall she sef tall if she fine say she sef fine how she go come do wetin go come do her Still is how she wan take dey represent again because ah ah if Kinomi come inside palace di tin don scatter na di akayamata go fell off becos kabiyesi go concentrate back on her and people go know say na so e dey be for palace and shame go catch them say they no even wan hear like dis now eh, pepper body don dey do all di oloris as They hear say kabiyesi dey secret meeting with the elders from akure so dem don enter another talk. They dey inside eh, kabiyesi um, eh, palace dey talk some kind things dem no even dey allow dem hear wetin dem dey talk so like this now dey don find out by themselves say ah dem dey discuss how queen Nomi wan take come back o oh, and dey wan die of pepper body dey no wan hear at all ma no forget say na alleged information na we carry come for here we hear am for internet say see wetin dey happen o oh. akure elders don gather again dey wan con talk about wetin dey go do and how dey go take finish dis matter make we queen naomi con dey palace permanently say kabiyesi say e no fit live without am oo make kabiyesi no go kpai make e fit come back con dey with kabiyesi na so we take hear am oo and you know say i no dey hear something make i no come tell una na as i hear am oo now i say make i rush come give una the update make una sef know na alleged information na im be dis oo we no dey stay for inside the palace omo no forget to drop your comment make we know wetin you think about this matter wetin you think say these elders and cabbies They really discuss no also forget to like the video make you also try subscribe to our channel